Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkundikije kuri uyu munsi uko bimeze uruhigi rwaragabanutse rusa n'urwarangiye mugabo naho bavuga mu kirundi ati nta mwongo w'ibisate bidahizwe kuko aho hakurya impande y'igihugu aho byatanguriye baracabibandanya uyu ni Kasime Kazungu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi avuga ko muri iki gihe hibonekeza agahengwe ku bwicanyi banyamwema bahora bakorerwa inkuru ica kimwe n'inkuru yerekeye ubugizi bwa nabi bwo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu bwiyongeye turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu Burundi amashyirahamwe yigenga avuga ko ku kwezi ku kwezi abantu ijana na mirongo ibiri bakorerwa amabi afatiye ku gitsina ibice mirongo icenda na bitandatu by'abakorerwa ayo mabi n'abakenyezi n'abigeme kuri wa kabiri ubushikiranganji bw'agateka muntu bwatanguje isekeza ryo kumenyekanisha itegeko ryihariye rigwanya ayo mabi ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi iryo tegeko ritekanya ibihano bikabije kubagirwa n'ivyaha vy'amabafatiye ku gitsina ariko rero naho ryihariye ku vyerekeye ayo mabi n'amategeko mpanavyaha akoreshwa mu bindi vyaha rusangi ntazoreka gukurikizwa umushikiranganji w'agateka ka zina muntu yatubwiye icatumye leta yiyumvira iryo sekeza martin ivy'abandi bamabwira yuko leta ishiraho amategeko mugabo bene yo ntibayamenye dushaka rero abantu bose bazorikoresha abasanzwe baraba ivy'imanza abatware bo hasi abatware ku rwo hejuru abarongoye amashure eka bo bose bavyumve bamenye ibirimwo hanyuma bazobishire mu ngiro atankomanzi naho imigabo ya leta ari myiza amashirahamwe yigenga aracakira abantu benshi bahura n'ayo mabi na cane cane abigeme n'abakenyezi nk'uko bisigurwa na Jacqueline Kwizera umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu kigo seruka mu bantu twakira mu kigo seruka muri uwo mwaka uhebye twasanze abantu mirongo icenda na batandatu ku ijana ari abakenyezi abantu b'igitsina gore hanyuma bane ku ijana ni abantu b'abagabo ariko mu yindi myaka twari twakira mirongo icenda na batanu ku ijana igitsina gore hanyuma batanu ku ijana b'igitsina gabo turetse kugabanura izo bitigiri umushikiranganji nivyo abandi yemeza ko iri tegeko rizotuma n'abantu bahora bikika inyuma y'amabanga bajejwe bakubitwa intahe mu gahanga ni ikibi kibishe umuntu gukorerwa amabi bishinzwe ku gitsina kiwe ni ikibi kibishe cane rimwe na rimwe regeye n'ubutungane bukora umuntu kumva bamurekuye ugaca wibaza yuko ari biturire canke bamutinye igihagararo navyo muri iyo tegeko rero kugira n'izo mpungenge ziveho harimwo ivyerekana yuko ata muntu n'umwe atazokogwako nuvuga ngo uri umushikiranganji ngo uri directeur generale ngo uri umupolisi canke umusirikare wo hejuru igihe ufashwe muri amwe ayo makosa ubutungane buragucira urubanza hari mu gahano uku guhana n'ingene iryo tegeko rigutunganya birahimbara igisata ca onu kijejwe abakenyezi Aline rivuze Imana akora muri ico gisata hariho nk'ibihano bimwe bimwe novuga ntivyari vyoroheje ku itegeko mpanavyaha mugabo ubu babigize ibihano bikomeye ni ukuvuga mfatiye nk'akarorero nk'icaha c'ubusambanyi gifatiwe mu nzu y'umuntu kare cahanwa n'umwaka umwe mugabo kuri iri tegeko gihanwa ku myaka ine n'amande yacu kandi yaragwijwe kare yari kuva ku bihumbi mirongo itanu gushika ku bihumbi ijana ubu ayo mande yagwijijwe na kabiri ni ukuvuga iri tegeko rirahasha gusumba kandi iri tegeko tuvuga ntirikoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana ntuva ngaha ngo uje hariya ni itegeko rigerageza gukoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana amabi afatiwe ku gitsina ariko umupfasoni kwizera harakanenga abona uno munsi rero ushobora gusanga aba bantu baba bakorewe ayo mabi hariho ikibazo amategeko si bose bayazi bisaba yuko baheza bakaronka ububunganira abavoka hama ivyo navyo ntibiri ku buntu kandi uno munsi n'iyindi ntambamyi tubona ibi bintu bavuga by'imyumvikano bimwe bavuga mu gifaransa arangema aramiyaba uno munsi benshi bikorwa kubera bavuga ati none jewe nzokuramwo iki canke n'ubwo buryo burebure ataba bufise agaca avuga ati reka nce mu nzira ya hafi umushikiranganji n'ivyo abandi arahumuriza nta bintu byose bija mu mategeko ari ibintu byinshi bitarira kuja mu mategeko igihe imbeba iciye imbere y'umuryango wawe ushaka kuyikubita ngo ntivyanditse mu itegeko rya leta y'u Burundi urayikubita hari n'ibindi rero tugira tubaturira inyinshi ku munsi ku munsi byose ntibyere kuja mu itegeko ariko twashatse tubabwire yuko nta kintu na kimwe kitazokorwa kugira mwene ayo mabi atuzwe yongera agwanye hama ikindi naco twomenya nuko nta tegeko ryoza ritorera inyishu ryishyiramo utuntu twose kandi bivanye no gushaka kumwe n'uwo ari we bivana n'umugwe usanzwe urimwo kugira uve ku itegeko riba rimeze ukundi kuntu ariko hari natwe ico turaba turaba yuko vyinshi mu vyagiye bashizwa n'abanyagihugu byagiye muri iryo tegeko kandi byarakozwe umushikiranganji w'agateka kazina muntu ahamagarira abanyagihugu bose bo mu mico itandukanye kwitabira ibikorwa byo gusigurwa ingingo zigize iryo tegeko rigwanya rikongera rigakinga amaba afatiye ku gitsina martin ivy'abandi abona ko ari kimwe mu vyotuma ayo maba atuzwa bikomeye ku bihugu cumi na kimwe bigize inama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini crgr uburundi buri mu bihugu vyafashe iya mbere mu gushiraho amategeko yo kurwanya amabi afatiye ku gitsina nk'uko abakuru b'ibihugu vy'uwo muryango bari babisavye eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwo ku rukoba abitwa ba nyamwema mu burundi bavuga ko bafise ingorane zitari nke harimwo indwara ibakarira cyane ariyo bita kanseri yo ku rukoba ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanya nka ari mu burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwo ku rukoba abo bita abanyamwema mu burundi bavuga ko bafise ibibazo bitari bike uno musore w'umunyamwema wo muri zone nyakabiga mu gisagara ca bujumbura azwi ku izina rya nahimana platini avuga zimwe muri izo ngorane izuba ribaye ryinshi cyatuma tumererwa nabi mu maso niyo mpamvu kenshi usanga benshi twiyambariye inkofero cyangwa amarori impuzu zifutse amaboko yose z'amaboko maremare kugira bitworohere kuja ku zuba kugira turondere turabe ukuntu two kwibeshaho twasanze abanyamwema benshi ntibaja ku ishure bitewe n'ukuntu bakuma bakumirwa ku ishure ugasanga afashwe nabi aciye aheba amashure afashwe nabi nabi mu ishuri baramwanye yuko agenda imbere ko usanga bigize ingorane indwara ya kanseri y'urukoba nayo nyine iri mu bigeramiye ubuzima bw'abanyamwema bo mu burundi kazungu kasimu arongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema mu burundi avuga ko atagikozwe iyo ndwara izoguma yiyongera abanyamwema bagwaye baguma biyongera kubera kuko nta buryo dufise icyo kibazo turakora ko natwe tugasha tuguma dusaba imfashanyo baracari benshi turafise batandatu nejo wumva ngo yapfuye turafise abarenga cumi na babiri nabo nyine bamaze gufatwa na jewe nyene nuko nagize umugera neza aramfasha nagiye kwibagisha mu rwanda aho hakurya byatwaye amahera atari munsi y'idolari amajana atatu aho rero nuko nasikiye mu muryango abo bagendana ubumuga bwo ku rukoba bafite n'ingorane z'imibano abigeme b'abanyamwema birabagora kubaka izabo kuko atababatumbera munezero rosine ni umunyamwema wo mu kajaga muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura yaragize amahirwe yo kubaka n'uwufise urukoba rwirabura umwana wa mbere afise yavukanye urukoba rwirabura arabinezerererwa ndubatse mfise umwana umwe ubakanye n'umunyamwema ya jene bakanye n'umwirabura ingene twamenyanye ikajya yaraza kuntemberera muhira nyene nk'uko bisanzwe ariko rero sinabyitaho cyane kubera benshi bavuga ngo barakurondera bakugirira nabi mugabo birashika ndagenda turubaka turamaranye nk'imyaka ishika kuri ine umwana w'umunyamwema avutse mu muryango mu myaka iheze yitwa igihume ariko muri kino gihe biriko biragabanuka uno muvyeyi wo muri zone kamenge yibarutse umunyamwema abishingira intahe hakizimana francine avuga ko igihe yibaruka yagize ibibazo bitari bike harimo ko yatinya ko ikibondo ciwe gishobora kwicwa mu gihe c'uruhigi ruhitiye kuri ba nyamwema baraza baratubaza ati kubera iki mwabyaye umwana asa gutyo twe twari tunezerewe kubera ryari n'irya mbere turose umubebe maze kuvyara uwa kabiri yaciye aza yirabura bwiye wese ko wavyaye wacu usanga aza kubaza ngo nawe n'umuzungu uwo mwana wacu ubunyageze mu wa kabiri kandi n'umwana abitora cane kuko usanga yabaye uw'icumi tugaca usanga afise nk'amanota mirongo icenda n'atatu urumva ko ari umwana aciye ubwenge abandi bana bavukana baramukunda kandi ubwabo batezwa kumukunda kuko bakura bamubona twebwe twari dufite ubwoba kubera yanavutse mu bihumbi bibiri na cumi ariho icyo gihe byari bikaze ko babahiga cyane twaragira ubwoba no mu ijoro nyine tukarara dufite ubwoba urwo ruhigi rw'abanyamwema rwaracurishe ku butaka bw'uburundi kazungu kasimu arongoye ishirahamwe rya banyamwema albinos sans frontiere arafise amakenga afatiye ku bibera mu gihugu kibanyi ca tanzania ego kuri uyu munsi uko bimeze uruhigi rwaragabanutse nuvuga ko rusa n'urwarangiye mugabo naho bavuga mu kirundi ati nta mwongo w'ibisate bidahizwe kuko aho hakurya impande y'igihugu aho vyatanguriye baracabibandanya mbwa tubwe mu burundi biracari umunwa gusa abahigwa harenze imyaka irenga itatu uwanyuma ariho bamwica ubu navuga ko ari agahengwe imana ishimwe uruhigi rw'abanyamwema mu burundi rwo kuva mu mwaka wa bibiri n'umunani gushika muri bibiri na cumi na gatatu rwahitanye abagera kuri mirongo ibiri na babiri mu mihingo itandukanye y'igihugu nk'uko uburongoye ishirahamwe albino sans frontiere yabibwiye ijwi rya amerika ni mu gihe ku butaka bw'uburundi haharurwa banyamwema bagera ku majana atandatu i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste mu gihugu cy'uburundi abana banywa inzoga ku mugaragaro icigwa cakozwe n'ishyirahamwe riraba agateka k'abana mu gihugu cyose cerekana ko abahungu mirongo itanu n'umwe kw'ijana n'abigeme mirongo ine n'icenda kw'ijana banywa inzoga amategeko ariko amategeko mu Burundi avuga ko abana badashobora kunywa inzoga imbere y'uko bashikana imyaka cumi n'umunani y'amavuko ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari mu Burundi mu gihugu c'uburundi abana banwa inzoga ku mugaragaro shirahamwe ryita agateka k'abana sojepayo rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe rihingura inzoga mu burundi brarudi rirabigaragaza mu cigwa riherutse gushira ahabona david n'inganza ni umuvugizi wa sojepayo kira noneho rero ibiharuro vyarabigaragaje mu ntara zose twaragize ayo matohoza dusanga abahungu ni mirongo itanu n'umwe kw'ijana abakobwa mirongo ine n'icenda kandi twabonye ko amadini yose arimwo kiretse ivyo vyigwa vyakozwe na sojepayo haba mu tubare canke mu mihana kubona umwana ariko yihereza inzoga bisa n'ibisanzwe kandi biba ku mugaragaro vyongeye ijwi rya amerika ryaronse akaryo ko kuvugana namwe mu rwaruka ruvuga yuko runywa inzoga turiko tuganira n'abanyeshuri biga kuri lise minisipali ya rohero iri hagati mu gisagara ca bujumbura duhuye bavuye gukora ikibazo maze kunywa gusasi kenshi for example najeje examen ntushobora kuyinywa kwa nikure examen mu mutwe wiga mu kangahe kutiyemu nucikura hehe tusaba n'umuvyeyi atavuga gusa wazanye amanota meza urayinywa ufite imyaka ingahe cumi n'itandatu nta wundi ntanywa inzoga muri mwebwe
urazinwa kimusi bose nta n'abandi miranda zino nta naco iyo ugiye mu kabari ntaco bitwara baraguseva vyoroshe oya kweri je nta nzoga nywa jewe nta musi arimwe urazinwa oya ubwo urabona abandi bana mungana bazinwa kantera ishavu kubera iki ndavyifuje nkagerageza nabamba nyoye akarahuri kamwe kweri aca numva mu mutwe byose biyanzaye izo nzoga abo banyeshuri bavuga yuko bazigurirwa n'abavyeyi no mu cigwa ca soje payo biremezwa iyo bazikura abavyeyi mu batanga izo nzoga nibo bafise pourcentage urugero runini cane gose kurenga mirongo itanu kw'ijana abandi baza buhoro buhoro nagomba ndakumenyeshe ko muri abo bana hari abiyemerera ko batanguye kuzinywa imbere y'imyaka itanu mu myaka cumi urumva hano umwana aba ari mu minwe y'abavyeyi hagati aho bamwe bunguruza abantu ku makinga bakuze abo twaganiriye harimwo abavuga yuko batanguye kunywa inzoga batarakuza imyaka cumi jewe nitwa ndereyanya benda wo mu kayanza nararunwa ewe je natangiye kunywa inzoga nkiri umwana mutoya nari mfise imyaka itanu nindarunwe je naragwicarira kubera navutse iwacu bagana bakongera bagashiramo n'ubuki tukarupima urumva rero twagwize ikwiye yaduhaduke tukaza tugenda tukiba twisi kugira tuwumve yuko murarira je mu mutwe ariko ubu ukuze kandi nawe ukaba ufise n'abawe ubona nyine kunywa inzoga unywa inzoga umwana mutoya ari ibintu byiza ubu naje n'umwana ndashobora kumurinda yuko atanzoga mu mwana umwana akeneye kunywa inzoga amaze kugera mu myaka mirongo ibiri kubera niho aba amaze guca ubwenge jeri twa gasupari misago mvuka mu ntara ya gitega komine bugendana inzoga nakuze ndazinywa bugereranye iyo ntazinywa nkiri mutoya nkuze ntazononyoye ishirahamwe ry'abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru afjo ribona ko ico kibazo c'abana banywa inzoga gikwiye guhagurukirwa agnes n'indorera arongoye afjo ni ikibazo cari gikwiye kuraza ishinga abategetsi abavyeyi na twebwe bamenyesha amakuru ni ikibazo gifise ingaruka mbi ego benshi bakunda kuraba bijya by'urumogi mugabo burya n'inzoga ija muri ibyo naho uh, atari urumogi rukomeye biri mu biyayura umutwe naho biri uko ugutuza inzoga ku bana bisa n'ibikigoranye kubera ingorane y'amategeko ndiyo ku bwayo wiri arongoye igipolisi gikingira abana n'imico gushika ubu nta gihano gihari gitegekanijwe n'itegeko tugira ico bita prevention ukinga kugira urwaruka eh, ntirwononekare rutaragera mu bigero iri mu byo twosaba abajejwe gushiraho amategeko ko boshiraho amategeko cane cane kingira abana nk'uko ba- bagiye barabigira ku yandi mategeko eh, nk'irijanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina canke kurwanya rudandazwa eh, rukorerwa abantu mu gitabo mpanavyaha c'uburundi nta na hamwe hatomora igihano kigenewe umwana afashwe ariko yanywa inzoga canke uyimuhaye i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu ngarukamwaka wahariwe umwana w'umunyafurika uyu munsi usanze abana bugarijwe n'ibibazo bitandukanye abana bamwe basa n'abibagiwe n'abafata ingingo zubahiriza uburenganzira bw'abana basa n'abibagiwe kandi imbere y'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana hamwe n'imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho ibibondo unicef ibi byemezwa kandi n'umwe mu baharanira ineza y'abana ari nawe mutumire mu uyu munsi mu kiganiro cyatunganijwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi uwo mutumire rero ni David Ninganza akaba ari umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu Burundi kizwi ku izina Sojepai Burundi reka tubatege amatwi abana bapfunganywe na ba nyina ni abana ubwa mbere baja mu igereza mu buryo butandukanye ariyo ibohero mu burundi hariho nk'uko mwabivuze abana usanga igihe ba mama babo bahagarikwa n'amategeko abo bana ba mama bari bibungenze akamubyara ageze mu ibohero uwundi muce ugira kabiri ni abana mu gihe umubyeyi wiwe amategeko amuhagaritse bamwatse ubwigenge bw'ukubaho hanze hamwe n'abandi usanga umwana aba ari mutoyi badashobora kumutandukanya na mama wiwe uwundi muce ugira gatatu ni n'umuce ugoye eh, kuko ni abana usanga bavutse hagati y'abanyororo bonyene ni ukuvuga umupfasini yasaminda mu ibohero ayisamishijwe n'umunyororo nkawe canke eh, ku wundi ashobora kuba amwegereye rero abo nibo bana niyo mice dukunda gusanga abo bana bari mu igereza rero mu maprizo y'u Burundi ibyo biharuro by'abo bana birakunda kuza birahindagurika hagati ya mirongo ibiri na mirongo ibiri na batanu ni abana rero bafise ingorane zikomeye zikomeye cyane kuko hari aho usanga amateka yabo n'amategeko atubahirijwe eh, kuko ubwa mbere hoho baba mu igereza baba mu ibohero Eh, kandi atacyaha bakoze Eh, birumvikana ko ababyeyi babo mu gihe bakoze icyaha bashobora guhanwa cyo kimwe n'abandi barundi bose ariko rero muri ubwo buryo babahanamwo hategerezwa kwihwezwa eh, bimwe bikurikira ubwa mbere iruhande y'uko yitwa umunyororo umuntu atigenga aha yitwa n'umubyeyi rero ibyo bintu bibiri hategerezwa kuboneka kimwe gitegerezwa guhuza umuntu yitwa umunyororo akaba yongera no kuba umubyeyi eh, kugira ngo ububyeyi bwiwe buze guha ubuzima uwo mwana atacaha yakoze buze gutegurira akazoza uwo mwana atacaha yakoze ni nacyo gituma rero uwo muntu atategerezwa no kuba aho ariho hose yategerezwa ah, kuba ah, mu kibanza giteguwe neza nagomba ndakumenyeshe yuko ah, mu burundi hariho kimwe cyatowe inyishu eh, cy'aba bana twita les enfants confrères avec la loi abana usanga bafise ibyo bagirizwa by'ibyaha twarabatandukanije leta n'amashyirahamwe barakoranye barabatandukanya n'abandi banyororo bakaba aho twita centre de rééducation aho bakina aho baganira aho baronka urukundo aho abantu babashikako urumva abo ni abana bafise ibyo bagirizwa ubutungane bufise icyo bakurikiranako ariko rero uwo mugwi w'aba bana twita renuriso bobo atacaha bakoze bafise ingorane z'uko atawushobora kubatandukanya n'umubyeyi wabo nibo bakibana n'abandi banyororo ugasanga umwana abana n'abanyororo ah, bafise ibyo bagirizwa ntakina ah, co kimwe n'abandi bana ntiyisanzura co kimwe n'abandi bana ndariko ariga kandi abandi bana bose bafise uburenganzira bwo kwiga ku buntu kumbure ugaca usanga n'amagara yiwe acagiraho asinzikara eh, ibi rero bitumwa n'iki umubyeyi mu bisanzwe afise umwana ntiyategerezwa kubana n'abandi banyororo hategerezwa kuba icyo twakwita serire mere amfa ni ukuvuga icumba kinini eh, gikwiye giteza kubamwo abamama bafise abana hanyuma iruhande y'uko eh, bakwa uburenganzira bwo kwidegembya abo bana babo bakaba bafise uburenganzira bwo gukina uburenganzira bwo kuregwa bw'indero uburenganzira bwo gufungura kira noneho rero aha ikigaruka ah, konona kazoza k'abo bana bahabwa imfungurwa zihabwa abakuze nimba abakuze bavuga ari nabo barya ubugari nimba abakuze barya ibiharage nabo barya ibiharage rero ugaca usanga rero ivyo birimwo mu bibaka amateka yabo kuko umwana icambere coco afise uburenganzira bwo gukina afise uburenganzira bwo gutwenga afise uburenganzira bwo kuronka indoto aho abona mbega ko ndiko nkina n'abandi bana bijya biri n'inyigisho iyo abana batazi bariko barakina hakabamwe umwe avuga ati reka reka kumurenganya naka umupira turiko turakina niwe yatsinze uwo mwana aca yigiraho kumva ubutungane ico ari co kumva gushiraho intaha ishize ico ari co kumva ko akizira ko arenganya uwundi kandi avyeretswe na mugenzi we abo rero nabo bari iruhande y'abanyororo ubwa mbere bafise ingorane zabo eh, hanyuma ikindi kigira kabiri eh, bashobora kuba bafite n'ingendo zabo z'abakuze eh, bashobora no kuba bakoresha imvugo ah, itari imvugo ikwiye abana Mm.
rero urumva ubwa mbere baronse imfungurwa atarizo zitagenewe abana Mhm.
ikigira kabiri batwe ubwigenge bwo gukina bwo gutwenga ah, bwo kunezerwa ikigira gatatu eh, batwe ubwigenge bw'uko bategerezwa kuvugwa neza kuvugwa neza kuko eh, tubwirira imana abana b'abarundi b'imyaka itanu leta ibavura ku buntu yego mini byo muri ayo mabohero hariyo centre de sante mugabo eh, kugira ngo nyina aje kumuvuza mu gihe akeneye umuganga avura abana bisaba kuzosaba uruhusha mbega zoruronka ryari mbega zoherekezwa ntande urumva ko abo bana bategerezwa kuba bafise protection special Mm.
bategerezwa kuba bafise amashyirahamwe batwebwe ni ukuvuga amaserivisi ya leta ni ukuvuga ama ONG yoba yi- yi- a- a- ari mpuzamakungu hagategerezwa kuba hariho politiki nziza ikingira abo bana kugira abo bana ntibagwe mu mporero ngo bahaze bagira inkurikizi mbi zitumwe n'ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo kuko aho abana bari eh, bashyizweho n'igihugu bashyizweho n'amategeko Ye, turakomeza kubiganiraho mu kanya kugira ngo utubwire ukuntu abo bana babayeho n'uburyo bashobora kwitabwaho uburenganzira bwabo ndetse utubwiye ko abana bafite indoto eh, nk'uko rero nabivugaga mu kanya abana bafite ibibazo bitandukanye ah, ntabwo ari mu burundi gusa mu rwanda muri uganda n'ahandi hose mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bihugu byose byanyuzemo intambara aha nagira ngo mugenzi wanjye jean claude kabengera atunyure- atubwire muri make iyi nkuru yaduteguriye afatiye urugero ku mwana ufite indoto umwana w'umunyayuganda nawe wanyuze mu bibazo nk'abandi ibibazo by'intambara ibibazo bikomeye agatereranwa ndetse abantu bakamwinuba ariko akaza kubona umufasha none ubu ngubu akaba afite indoto zo gufasha abandi bana jean claude uwo mwana yitwa nde yanyuze mu bibazo bimeze gute muri make urakoze cyane Eugenie amaze amezi icyenda gusa avutse michael yisanze ku mugongo w'umurambo wa nyina wari umaze kwicwa n'abarwanyi bigometse ku butegetsi bwa uganda road resistance army yahamaze ijoro ryose mu mbeho n'ubukonje uruhinja rudashobora kwihanganira nyuma y'amasaha cumi n'ane gusa amaze nk'uwashizemo umwuka uwo mwana w'umuhungu yatoraguwe n'abagiraneza afite ibikomere ajenga amaraso menshi ndetse hari n'amasasu yaheze mu mubiri we nyuma y'imyaka ine yitabwaho n'abagiraneza ubushobozi bwabaye buke amafaranga arabura nta ntege arya nabi arwaye bikomeye kandi agafatwa nk'umutwaro michael yaratereranywe umunsi umwe umugiraneza amutwaye ku ivuriro birukanywe mu modoka y'abagenzi kubera umunuko ukabije w'ibikomere by'intambara michael yari afite michael yakomeje kwitabwaho kugeza mu myaka irindwi ishize ubwo uganda yateguraga umukino w'umupira w'amaguru witiriwe abagizweho ingaruka n'intambara wamugira neza yakoze ibishoboka byose ngo michael n'inshuti ye yitwa pilgrim uh, bakire perezida museveni na ban kimun wahoze ayobora umuryango w'abibumbye ku kibuga cy'umupira aho i kampala michael ubu ngubu yarakize ameze neza yishyurirwa amashuri n'umusore wamutoraguye icyo gihe ubu ngubu amaze gusoza amashuri ye abanza inkuru ye yateye benshi impuhwe amaze kubwira uwo wamureraga ndetse ukimurera ko yifuza kuzaba umuyobozi wa banki michael yasubije umurera ko afite izo nzozi kubera yuko abaturage bakennye badafite amafaranga arashaka ko abantu bakennye babona amafaranga bakabona uko bafasha abandi bana ndetse bakita no ku bandi ni inkuru yavuzwe cyane mu binyamakuru bya uganda ndetse yongera no kugarukaho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gucira imanza bariya bantu bakoresheje abana mu gisirikare urakoze cyane jean claude kabengera kuri iyi nkuru waduteguriye nk'uko rero twakomeje kubivuga abana bafite ibibazo bitandukanye si mu burundi gusa ni ahantu hose ahantu cyane cyane hakunze kuba ibibazo by'intambara uyu munsi ariko nkaba ngira ngo tongere tugaruke kuri icyo kibazo cy'inzozi inzozi z'umwana uyu michael afite inzozi zo kuba yafasha abandi abana bari muri gereza nabo nta gushidikanya ko bafite inzozi ariko baracyazitiwe n'ibibazo byinshi nk'uko twabibwirwaga n'umutumirwa wacu david n'inganza uwo umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu burundi kizwi ku izina rya sojepaye nagira ngo nongere mbagarukeho bwana n'inganza abana muri makeya mubona bakwiye aba bana bakwiye gufatwa gute hari ibyo mwari mumaze kutubwira ariko tubwire muri makeya icyo abantu bakuru bakwiye gukora kugira ngo bafashe aba bana kuzageza kuzagera ku ndoto zabo murakoze neza cyane ubwa mbere hoho nababwiye aba bana nubwo bari mu igereza twamaze kuvuga yuko nta cyaha baba barakoze kandi nubwo baba barakoze icyaha bafite uburenganzira bw'uko bashyika kuri kazoza baronka akazoza keza icokorwa rero ni iki ni uko ubwa mbere hoho duhera kuri ba mama babo kuko nibo batuma binjira muri iryo gereza ni uko ababyeyi bafise ibibondo badakwiye gufungirwa ahandi hari abanyororo icyo ni icya mbere bakaja muri serire navuze serire meranfa haba hariho ibyo byose bishobora gutuma umwana ashobora gukina haba hari ibyo byose bishobora gutuma umwana agira ubwisanzure kandi hanyuma abo bana bakabona urukundo rw'ababyeyi babo kuko bitari uko iruhande y'abandi bapfungwa ibyo ni ibintu bishoboka ikindi kigira kabiri ni abana ubwa mbere bari hamwe bategerezwa kuronka uburenganzira bwo kwiga biroroshe mbega kugira ngo ishuri riri hagufi y'ibohero ribe ryoshobora kwakira abo bana byose abiki atari uko haba by'ukuri hariho umuntu ashobora kubikora ishyirahamwe ryo bikora naho nyine mu gihe byemewe n'amategeko agenga amabohero cyangwa byemewe na leta kuko urumva ibyo ari byo byose abo bana hari icyo babuze hanyuma ikindi kigira kabiri kuba mu ibohero ni ukwanga kubatandukanya n'abamama babo kuko amategeko ntabyemera ibyo ni iby'ukuri kandi uwo muntu abashyize iruhande y'abamama bari mu ibohero nta cyaha babize ariko iruhande y'ibyo bategerezwa no kugira uburenganzira bwo kuja hanze inyuma y'ibohero bagatemberera ahari amasoko bakabona abantu ahari amashuri bakabona abandi bana ahari ibibuga byo kunezererwamwo ibyo nabyo bakabibona kumbure bakaja gutaha mu igereza mu gihe cy'umugoroba aho bategerezwa kwegera ababyeyi babo
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye jeniyeri yadufashije buhinga bw'ibyuma hamwe na mugenzi wacu fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye mwese turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza